um my correct people, it is over said Marian and his family to oni of ife as dem hear say oni of ife wan bring anoda women come again making harmony two making harmony ten he said it's over he cannot stand it anymore since when he married im wife according alleged to the. Queen um, Queen um, uh, Marian's uh, best uh, his sister best friend so na so we tell hear am say he not do again say e don tire as he married the king before that before that time wey e never marry am no be like this, he be so as he don't marry her, i come boss laugh <laughs> say ewu oh. Jebi, shebi you want to be a lua woman when wey don't marry before e gonna use all im money e want to be a lua right mm. my correct people, welcome to uh, Bossa corners tv please if today is your first time of coming across my channel don't forget to subscribe and uh, hit on the notification bell so that whenever we upload videos you be the first to be notified so my returnees god bless you now please follow me on my facebook page as Bose Corners TV and please subscribe to my BC Gist TV BC TV BC TV so guys so that we go dey give una correct shows for here subscribe my people and make una they try to dey share me out and make una they like this video so my correct people, i don't come again with another ogbonge gist as e dey hot on, oh, and so we take dey carry and they come i said no before i go get my siesta i cannot wait make i can give una this correct gist of what did wetin e dey shele una don't say since all these days now una never see the king yeah, <laughs> and di una never see king o oh, and eh, marian if mary dey go party na only she and the sister na im dey go party una know say mary and pack clutch for belle pack pack pack pack na dem quick quick dey announce marriage na dem quick quick quick quick dem come marry mary <laughs> wo as e marry am finish na im go do ivf my people three good times na he do ivf He say the other one He no dey do again The king say make he do am because no be the king money na na Maria and na e dey pay everything wey all these women dey do na dia money o oh, my pipo <laughs> oh my correct People, all this one wey we dey hear say dem say dem dey tell dem before the king dey tell dem before he marry another one na lie He no dey tell dem anything. He no tell Maria no woman When dem go tell say ah we wan bring another woman 24 hours of marriage and e go accept You know, day me i never seen am before my people. i never seen am before you see the video na i do finish just now my man They very dull because when i hear this one i wan go sleep Oh, as i hear this one eh now i say no no no no <laughs> oh and i don't say this guy tonight they sweet me When you gonna receive pepper you know see eh if i tell you say i dey feel for maria eh make a respect and queen maria oh olori maria eh, eh if i tell you now say i dey feel i don't feel anything na lie i dey talk ah, i no feel anything you understand my people. i no dey feel anything for her i no feel sorry for her becos na wetin she want she use money push another woman comot she come enter there and some people go still come out dey say queen naomi and oni of are not supposed to be husband and wife because queen naomi eh, na pastor na prophetess and say queen naomi e suppose to marry person when e go dey see i dey see king now i don see king When be say my male my male na king eh, king eh, how dem dey tell it to royal something royal home na there e come from i don see am wen be say di king eh, whether uh, what did i call dem You say first class king of uh, uh, dis thing of uh, what did i call am oduduwa or go say only of if na first class king and so therefore so first class king no go kerewa right first class king you know you go dey carry different women come palace where you know where you know say your wife did there different women what is the essence we know say kings that the guy woman friend okay what's the essence of uh, um, uh, essence of marrying wife you understand you go first stop now. to marry one or two wife and people they say ah because queen naomi wan eh, eh, they wan marry mary and now e run comot for palace dis are they say queen naomi no suppose eh, marry king eh because eh he young because na me and you husband na you suppose marry the husband go dey tie that pass Now where nobody husband wey no they tie dappers no matter how rich except arrogant people if the king can be king outside you don't know what she, he does inside that is the thing he's a king quite understood so you don't know if the king really respect his wife you go nothing when he not go do but if you see some people they come you go come wear you cram. and go outside go visit go stay with them in the city visitor office or the chamber or whatever they dey call am i don't know if they call am o that uh, where king dey stay you go come stay there if the king don go finish and uh, uh, the people don go he wan dey with him wife ah, ah he go remove he everything for he bead he cap he go put am for ground he go play with him wife my people Queen Am uh, uh, uh, Olori Mariam he with um, uh, uh, the mother and family the sister for America no be small one o no be small thing as dem say say Queen Mariam dey keep quiet im sister wen e dey follow am no gree keep quiet Now im don call dem say na cry na im Mariam dey cry sis say na cry Mariam dey cry after that they wan even before they do this uh, festival that festival wey they do obatala festival when actually they do pepper pepper pepper pepper pepper dem as if to say na she be the offer and omega olori when e dey there una know how she be na she sabi do pepper dem pepper pepper pepper as she just small chekele na so she dey do am You understand? Now make and the first time when <laughs> the first time when <laughs> the first time when Queen Ab uh, oh the first time when <laughs> the first time when Mary and go there that make her when he carry police swallow body he no right Ashley near Ooni of Ife ah if I remember that day Ashley can't turn back from the other side he block her like gospel lamera na im come dey receive torture so lamera dey receive torture jesus christ that time he say ah wetin you do queen army no be me you go do am to person wey ah na this is the last bus stop because of say dem never marry ashley ashley be uh, girlfriend you understand everything i marry am know nothing wey i no know as una dey see am dey call am slow poison slow moimoi you see mama now im mama only of ife don't give eh, they don't give uh, his sister chief to self. Now what wetin i hear or allege Now i hear even in mama they don't give her. They give only of a contract wey dem give her. hey this one na real contract marriage sha di contract wey dem give her, eh my people. That contract na this mama they verse. vex una know what wetin happen you collect if you collect contract from They threaten the king. If you collect contract from the king, the king <laughs> he go burn your wife. He go burn your pikin. You know, he go go go burn na kwata kwata. <laughs> This our king na Baba Gidana. Ah, but Baba Gidana not be like this. Baba Gidana chop and chop. Now they do. Oh. You chop and chop. No, I no fit use caviar see. Copy compare babangida kabiyesi e no e no dey be like say e no get free hand babangida na e they work you chop a chop Not be woman they give babangida money you see this dis our kabiyesi akapon hmm. my people i too like him. Oh. ah now they say i no like i like kabiyesi that. but women when they carry they marry Now i mean i no take ah, i no go say i ah, now i no like oh, that thing when they do so I don't like the character of carrying different no respect doesn't have one single respect for woman you understand that is the character I don't like about him but person his person I like his person but that character of um he, do, he doesn't respect women that is what eh, even though I know that those women deserve to be disrespected. Those women deserve to be unloved because they caused it by themselves. How can you stay for how many good years without getting married to a man and you are there? The man will go and get married to a young girl. You are still there. Una go dey scatter. They go carry somebody go Canada. Una no go let person see road. Una go pretend say una love the person. The king will talk say you be business partner. You understand? you go dey call you business partner di pipo runke na business partner eh tope business partner everybody know tope to be business partner later on to to be sales sales executive abi wetin e be but now now wetin we come dey see there is here another one o oh. eh, kemi um fade kemi oh another one dey ayaba fadekemi e dey there eh, e be like say dem don marry her because that one sef e no go gree na because eh, that one was frustrated e don dey nigeria 63 years e don dey frustrated for palace na america na im for come you understand that woman She she's about fifty something years e dey for palace there yellow well well na im dey there so i show una dat day and e dey work for on one of only company e dey work for there all dis uh, dis thing hall oh, na she be the dis Jaja hall this thing na he dey na she na she na she dey control am you understand hell na wow my people. marian dem say marian don cry cry na marian eh, brought sister na he call come call You no dey gree if mama ask am he go say e dey fine na im sister wen e dey stay with am say na lie o oh. una know say na wetin happen dat time wen eh, gbero come call eh, come call queen army come call di king say ah wetin dey happen na for my sister na exactly like dis <laughs> my pipo na im dem say na im eh, marry and mama na marry and mama na im tell di king say ah im wan see am o oh. This one the king say no get time Oh, im dey very very busy so na so mary mama take come o oh, come come eh, palace o oh. he say ah wetin dey happen and his sister dey call caviarcy from america but no dey gree tell am caviarcy no dey tell am say na so na so na so